turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe abagize inama nshingamateka y'u rwanda batoye integuro y'itegeko ryemeza amasezerano yo kuzana muri ico gihugu bamwe mu bimukira n'abasaba ubuhungiro bari mu bwongereza hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu rwanda kandi ubundi bavuga ko tugomba kubazana mu rwanda ibi byose mwabifatamo gute
uyu ni depite frank habineza wo mu mugambwe green party inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi ibyo ntabwo nabisobanura nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro
uyu nawe ni emmanuel ubwira shebuja ni umushikiranganji ajeje ubutungane mu rwanda izindi mpaka zavugiwe mu nama nshingamateka y'u rwanda kuri ino nteguro y'itegeko murayumva- murazumva ahandi hato mu ntara ya kivu y'epfo abari mu mashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu gisagara ca uvira basubiriye gukora imyiyerekano yo gusaba ko ibarabara rihuza kongo n'uburundi risanurwa ubwongereza bwafatiye ibindi bihano abantu n'amashirahamwe umunani akorana n'uburusiya perezida wa amerika joe biden yahebeye amadeni abanyeshuri bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu na bitatu n'amadeni basabye biga za kaminuza idonido y'ano makuru yose ni mu kanya isase musangwa ikaze inshuti bakunzi bacu nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze kenya yafashe ingingo yo kutarihisha amafaranga yo kwinjira muri ico gihugu abafise pasiporo zo muri afurika y'epfo no mu bindi bihugu bitandatu vyo muri afurika ni ingingo ikurikiye imyidogo y'abari biyamirije umugambi w'ico gihugu wo kurihisha amadolari mirongo itatu ku ngenzi zitandukanye harimwo izikomoka ku mugabane wa afurika fidel niyongabo aratubwira ibindi ingingo igenewe kunagura igisata cy'ingenzi no korohereza abakora imirimo y'ubudandaji muri icyo gihugu imbere yaho abantu bose bafise ibitabo by'inzira byo mu mahanga bategerezwa kuriha amafaranga ya viza yamara iyo ngingo ya leta ya kenya yari yaranebaguwe bikomeye n'abavuga ko ikiguzi cya viza cyari umurengera ibihugu bitazoriha ayo mafaranga ni afurika y'epfo congo brazzaville amazinga ya komo mozambique n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika yo mu buseruko eac san marino igihugu cya gatatu mu buto ku mugabane w'uburaya nicyo kindi kiri ku rutonde rw'ibyakuweko ayo mafaranga yamara abagira ingendo baturuka muri ibyo bihugu bazotegerezwa kuronka urwandiko rucishijwe mu buhinga bwa none ruzobarekurira kwinjira muri kenya ruzomara iminsi mirongo icyenda
fidela urakoze tutubwira ivya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yavutse amadeni y'abanyamerika barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu na ba- bitatu bafashe kugira ngo bige muri za kaminuza perezida joe biden kuri uyu wa gatatu yavuze ko mu gihe urupapuro rw'umutsindo rwo muri kaminuza ruha uwururonse uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza kurushiriza kenshi bisaba amafaranga menshi cyane kugira umuntu aruronke perezida joe biden yabitangaje muri leta ya california aho yavuze ko azofuta amadeni y'abanyeshuri bagira ku bihumbi ijana na mirongo itanu na bitatu perezida joe biden agira ati Starting today, we're canceling kuva uyu student munsi debt for dukuyeho loans that were imyenda on y'abanyeshuri yafashwe mu buryo bwiza bamaze imyaka igera kuri icumi bariha mu gihe baba barafashe imyenda iri munsi y'ibihumbi cumi na bibiri by'amadolari iyo myenda ikuweho the tw- $12,000, excuse me. It's, the loan is forgiven.
Joe Biden yatangaje ko azoshimikira ku vyerekeye gutorera inyishu ikibazo c'amadeni abanyeshuri bafashe biga mu za kaminuza muri Amerika. Leta ya Perezida Biden ejo kuwa gatatu yaratanguye kurungikira bamwe mu basavye amadeni ubutumwa kuri email bwo kubamenyesha ko uyu mugambi wa leta yiwe uzobabera ingirakamaro. Uyu mugambi wo kubakurako amadeni wiswe save muri iki gihe Joe Biden ari mu gikorwa co kwiyamamaza kugira asubire yitoze mu mabanga y'umukuru w'igihugu.
mu makuru y'intambara y'uburusiya na ukraine ubwongereza bwatangaje ibihano bishasha bitari bike bwafatiye uburusiya bwafashe ivyo bihano mu ntumbero yo kwibuka imyaka ibiri iheze uburusiya butanguye kugaba ibitero muri ukraine iyo myaka ibiri izorumana neza mu mpera zino ndwi ibindi kuri no nkuru kandi na mugenzi wacu fidel niyongabo iyo myaka ibiri izokwira neza ku itariki mirongo ibiri na zine y'uku kwezi kwa kabiri ivyo bihano ubwongereza bwafatiye uburusiya vyerekeye abantu n'amasosiyete umunani akora ibigwanisho telefone n'imashini nyabwonko abagurisha ubutare bw'umwakaka n'ibitoro ivyo bihano bigenewe kugabanya ibigwanisho no guhagarika amafaranga perezida putin akoresha mu ngwano muri ukraine nk'uko bitangazwa n'ibiro vy'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubwongereza umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubwongereza david cameron yatangaje ko ivyo bihano bizotuma uburusiya budashobora kubandanya ingwano muri ukraine avuga ko iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu umushikiranganji cameron yavuze ko amakunga akiri hamwe mu gushigikira ukraine imyaka ibiri nyuma y'uko ico gihugu gitewe n'uburusiya yatangaje ko amakunga agiye hamwe atazorekurira umutegetsi atwazaga hotoro gutsinda kandi ko amakunga azobandanya gushigikira ukraine igihe cose bizofata mu rugamba rwayo rwo guharanira intwaro ya demokarasi gushika ubu ubwongereza buramaze gufatira ibihano uburusiya abantu amasosiyete n'amashirahamwe ashika ku bihumbi bibiri mu mugambi w'ibihano vyafatiwe uburusiya
indege z'ingwano za israel zagavye ibitero mu gisagara ca rafa muri palestina bisenyura amazu atari make abahaba bavuze ko baraye batagohetse kandi ko ata bitero bikomeye nk'ivyo bari bwabone ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu frederic nkundikije ivyo bitero vyabaye kandi mu gihe umukuru wa hamas ari mu rugendo i kairo mu misiri mu biganiro abanyagihugu bo muri gaza barizeye ko bizotanga agahengwe kazotuma ibitero bikomeye kuri ico gisagara israeli ifise umugambi wo gukora bitaba abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntaragaza batangaje ko abantu mirongo icenda n'indwi basize ubuzima muri ivyo bitero mu gihe abandi ijana mirongo itatu bakomeretse cane nyamara hari n'abataratorwa bashobora kuba baguweko n'impome vyongeye umusigiti uzwi cane Al Farouk nawe nyene warasambuwe n'ivyo bitero Israel caratangaje ko kizokora ibitero simusiga mu ntaragaza naho amakungu arimo igihugu icuditse ca Amerika yabandanije guhanura ko ibitero nk'ivyo bishobora guhitana abantu isinzi ibiganiro vyo guhagarika ingwano ntaco vyavuyemwo mu ndwi iheze inyuma yaho Israel yankiye umugambi w'agahengwe wari washikirijwe na Hamas n'umugambi wasaba ko hoba gahengwe k'amezi ane n'inusu ko gushikana impande zombi ku masezerano yo guhagarika ingwano
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu rwanda tubabwira iby'umugambi w'abimukira bashobora kuvanwa mu bwongereza batwagwa muri ico gihugu mu rwanda inama nshingamateka uno munsi yagiye impaka ku masezerano yo kurungika muri ico gihugu abimukira n'abasaba ubuhunzi bazova mu bwongereza ni ingingo itavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye mu gihugu c'ubwongereza eric bagira ubusa yabikurikiranye mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze abandi babiri barifata mirongo itanu n'umunani barawemeza ni nyuma yo kumva isobanurampamvu y'uyu mushinga bagejejweho na bwana emmanuel rugira shebuja minisitiri w'ubutabera w'u rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ndatekereza ko abagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u rwanda rwagiye muri aya masezerano abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu gihe gito tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri afurika ndetse no mu isi yose mu badepite cumi na babiri bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko babiri gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge bibaza impamvu ubwongereza bwanze kwakira ababugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu rwanda depite frank habineza yabimburiye abandi nabonaga bano bantu bari mu bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya nk'abo bari bari muri libiya kubera ko bo bari bageze mu bwongereza cyangwa se bagezeyo kandi amategeko agateganya yuko umuntu igihugu yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira nkumva yuko zari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'u Bwongereza kubakira zitagombye kuzana izo nshingano kuri leta y'u Rwanda nubwo leta y'u Rwanda ari ibyiza byinshi yakoze cyangwa se gikora kumva ko ari inshingano z'ubwongereza zitagombye kwikura umutwaro wayo kugira ngo wikorere u Rwanda iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo minisitiri w'ubutabera wari uhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga dukurikira mu itangazamakuru yo mu Bwongereza hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda kandi ubundi bavuga ko ugomba kubazana mu Rwanda ibyo byose mwabifatamo gute ni ibibazo minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubizo bifiteho inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi byo ntabwo nabisobanura nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze ni ibintu abantu bashobora gusesengura ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi bitandukanye na depite Germaine Mukabarisa depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye nyakubahwa sipika nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira kuko ibyo dukoze birenze amategeko ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwamuntu ihungabana undi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu rwanda mu bisobanuro yasabye minisitiri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni jean claude ntezimana akibaza ku buryo ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari nyuma yo kuvuga ko batabakiriye bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu nkibaza noneho icya nyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu rwanda minisitiri ugira shebuja yamusubije aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere icya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi u rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu biteganijwe ko u rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku bihumbi icumi mu gihe cy'imyaka itanu mu mezi ane ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu bihumbi bibiri ni umushinga ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri magana abiri mirongo ine z'amapawundi ni ukuvuga abarirwa muri miliyari magana atatu z'amafaranga y'amanyarwanda u rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'ubwongereza hahuguwe abagera ku ijana na mirongo itanu n'umwe bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu bwongereza u rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazatura hasa nk'inkambi bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu abagize inteko y'ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro komisiyo idasanzwe ya sena yabaye isabye leta y'ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba koko u rwanda ari igihugu gitekanye iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho ni gahunda yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ariko inkiko z'ubwongereza zikagenda ziyikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ibitangazamakuru bitandukanye imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u rwanda atari igihugu gitekanye cyo koherezamo abimukira n'impunzi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika
hejuru y'amerika ubu naho tubandanirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo neza na neza mu ntara ya kivu y'epfo ahabereye imyiyerekano y'amashyirahamwe adakiranira inyungu za politike mu gisagara cya uvira abiyerekanye basaba yuko ibarabara rihuza kongo n'uburundi ryuzuye amazi risanugwa inkuru imenyesha amakuru vedaste ngabo yashitse muri uvira kuturabira uko byifashe
abanyura muri uyu muhanda uri kavimvira bafunzwe n'amazi ya nyangara n'ay'ikiyaga cya Tanganyika bavuga yuko guhora bayavogera bibatera indwara kuri uyu munsi wa kabiri w'imyigaragambyo kuva kuri rompu ya kavimvira ugana ku mupaka uhuza ibihugu byombi hari za bariyeri zigera ku munani z'abagize sosiyete sivile basubizaga inyuma imodokari ndetse na za moto zajya i bujumbura cyangwa ziza mu mujyi wa uvira mu mazi ari mu muhanda uri ku mupaka wa kavimvira ugana ku mupaka wa gatumba wahuraga na bamwe mu baturage bahetswe ku mugongo abandi nabo bari mu mato mu gihe abandi nabo bavogeraga ndetse hari n'ibinyabiziga byari byapfiriyemo manirakiza ezekiyeri ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu y'amavuko atwara imizigo ku ikinga twahuye nawe mu muhanda wuzuye amazi atwaye amatara avanye i burundi iyi myigaragambyo igomeye guhagarara kugira ngo kubera ubuzima bubandanye ariko budukorera iyi barabara kubera aha hantu haradusinzikaza cyane hadusinzikaza iyo turi ko turagenda ibyuma byacu birapfira aha hantu kandi turagira ingorane cyane kubera aha hantu twama turwara ibirenge bamwe tukajya no mu bitaro umunyindi ugasesha ni umusheshakanguhe afite ubwato butwara abagenzi mu muhanda wa kavimvira washimangira ko iyi myigaragambyo ifite ishingiro bitewe n'ibibazo abantu bahura nabyo muri ayo mazi ikibazo k'ibarabara tuko turarindira rero abategetsi bavuze ejo ko uyu munsi baraza gutangura gushika n'ubu sinzi ibibazo barimo mbese gukora manifestation ubona ari byiza kuri we
ni byiza kubera bakora ibarabara none wowe urabona abantu kuvogera mu mazi gusa ni sawa si biza bakora ibarabara kandi twese twarabishimiye kabisa bamwe mu bashoferi batwara ibinyabiziga kuri uyu muhanda wa Uvira Bujumbura bagaragaza yuko imodokari zabo nyinshi zigenda zipfira muri ayo mazi yuzuriranye hose uyu munsi twakoze kubera manifestation ya societe civile ariko natwe twayishimye nk'umushoferi nk'abashoferi dukorera i bujumbura kubera ari amazi yari amazi iminsi kabisa duteshejeje twebwe abashoferi amamodoka akangika hariho amamodoka menshi amaze kwicara mu bipangu amazi akinjira muri moteri nyiri imodoka na shoferi twese tugahomba twabuze inzira kubera amazi usibye ibinyabiziga bihurira n'ibibazo muri ayo mazi yafunze uwo muhanda n'abagenzi bayanyuramo bavuga yuko ari indwara abanduza barakorera amazi ni menshi abantu bose baguma basara ngo nakuntu baja kwa mazi iminsi yose kandi baguma binjiza amahera ha kuri dwanye n'ubu abantu basaze baca bashira mandamano
aya mazi ateye ikibazo rwose kubera arimo n'indwara nyinshi nko ku bantu bakunda kugenda n'amaguru arafise kuguma bamwe baguma bakomereka mu birenge bivanye n'ibikavyo babiriyo bivanye n'abandi bamama baba baterwa n'izi ndwara zitwa infection ibyo byose bikaca bibafata mafikiri mashimangu ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri buvira avuga impamvu nyamukuru yatumye bakoresha iyi myigaragambyo tunalomba kwa viongozi kufanya barabara yenye hii ya frontiere turasaba abayobozi gukora uyu muhanda wo ku mupaka kugira ngo ube mwiza kuko turagowe leta ifite amafaranga ariko ntiyakoreramo abaturage umuhanda ubuyobozi bw'umujyi wa buvira buvuga yuko ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere hari imashini zo gukora uyu muhanda zinjiye muri Uvira zivuye mu gihugu cy'u Burundi andi makuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bayobozi bo muri Uvira yemeza yuko uwo muhanda wa kilometero zirindwi uzatwara miliyoni icyenda z'amayero kandi ukazuzura mu gihe cy'amezi cumi n'umunani gusa radiyo ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona impuguke mu byo kubaka imihanda ngo ibe yadusobanurira nimba ayo mafaranga miliyoni icyenda z'amayero ahwanye n'ibikenewe mu kubaka uyu muhanda w'ibirometero birindwi ku buryo burambuye beda sengabo ijwi rya amerika uvira
igisata c'impunzi ubu naho umurwi nyabutatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania wafashe ingingo ko mu kwezi kw'icumi uno mwaka ikambi ya nduta izoba yugawe kandi burundu ni mu rwego rwo gutahukana impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi ijana na cumi na bibiri ziri muri ico gihugu inkuru y'umenyesha amakuru pierre claver niyo nkuru biri muri raporo y'ibanga ijwi rya amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryita impunzi muri tanzaniya ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi zirinduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri tanzaniya tugomba kwirukanwa ku mugaragaro leta ya tanzaniya ni ibintu biteye ubwoba inkurikizi ya mbere ni uko hariho abantu bazova ngaha bagataha i Burundi bagashika bicwa dukomye induru ni ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu afise imyaka irenga mirongo ine abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere y'uko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo amakenga yacu aho afatiye ni uko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa n'uku kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa n'umugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu na bine hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka perezida wa tanzania samia suluhu hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamwo perezida samia suluhu uku niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i dar es salaam ku mugwa mukuru wa tanzania Uh, mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
ati jewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri tanzaniya canke ko baduhungabaniriza umutekano nivyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe tutaona nini cha kufanya aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uwo mugabo w'imyaka hafi mirongo itanu afise abana umunani ubu ari mu ikambi ya nyarugusu ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri barashobora kuturasa barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu eh, hariya za kagera twagomba gusaba by'ukuri eh, kutabagwa eh, hakiri kare amaraso ataraseseka urunani rw'abaharaniye agateka ka zina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya afurika y'ubuseruko cbdh vicar ruratera akamo leta ya tanzaniya kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira leopold sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'ijwi ry'amerika yaburiye hcr uyu munsi muri tanzaniya harahungiyeyo abahoze ari abasirikare harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'uburundi irabarondera abo bose leta y'uburundi inaga urutoke kugira ngo ibaronke mu masezerano y'i geneve yo mu gihumbi kimwe na mirongo itanu na rimwe aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana turabye rero mu burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa afurika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu ca tanzaniya ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka ni mu gihe hcr ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bakiri mu buhungiro mu bihugu vya tanzaniya u rwanda ubuganda kongo na kenya pierre clavin nkuru ku bwijwi rya amerika
mu kanya turababwira iby'amatora muri amerika ariko imbere yaho urupapuro rwa sport dani alves umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bitwaye neza mu gihe cawo yagiwe n'icaha co kuba yafashe umupfasoni ku nguvu mu kibanza abantu batambiramwo mu gisagara ca barcelona turi mu gihugu ca espagne alves akomoka muri brazil yakatiwe umunyororo w'imyaka ine n'amezi atandatu fidel niyo ngabo aduha ibindi kuri ino nkuru Dani Alves muri iki gihe afise imyaka mirongo ine y'amavuko yigeze kuba umukinyi w'inyuma rurangiranwa ku ruhande rw'ibubamfu wa ekipe y'igihugu ca Brazil mbere na ekipe ya Barcelona muri Espagne yegetswe ko icaha hisunzwe itegeko rishasha rikingira abafasoni n'abigeme ku bijanye no gufatwa ku nguvu iryo tegeko rishimikira kukumvikana hagati y'abagira imibonano mpuzabitsina mu gihe bitabaye gutyo gica kiba icaha gifatiye ku gitsina abacamanza batatu bo muri sentare y'intara ya barcelona begetse kuri dani alves icaha co kuba yafashe umupfasoni ku nguvu ku itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri sentare yategetse ko alves aha umupfasoni yafashe ku nguvu indishi y'amayero ibihumbi ijana na mirongo itanu ni ukuvuga amadolari ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bibiri iyo sentare yamuziririje kandi kwegera umuhana w'uwo mupfasoni yafashe ku nguvu canke ikibanza akoreramwo hamwe no kuvugana nawe mu buryo ubwo ari bwo bwose mu kiringo c'imyaka icenda
aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho amatora y'amajonjora ageze arerekana ko joe biden na donald trump ari bo bashobora kuzohangana nko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa cumi na rimwe k'uno mwaka abanyagihugu benshi yamara bafise impungenge ku busaza bwabo ibindi na mugenzi wacu thomas kamirindi perezida biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka mirongo inani n'ibiri agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere waba ukuze cyane mu mateka yacyo yose naho trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka mirongo irindwi n'umunani agitangira manda ye kuri iriya tariki yaba abaye perezida wa kabiri ushaje mu mateka abaturage bafite imyaka yo gutora mirongo itanu n'icyenda ku ijana bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza gusa nta tegeko na rimwe ribakumira uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka mirongo itatu n'itanu y'ubukure kuki rero abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa biden na trump abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato koko rero abaperezida mirongo itatu na bane kuri mirongo ine na batandatu b'amerika bari munsi y'imyaka mirongo itandatu y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu robert collins mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza dilad y'i new orleans muri leta ya louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ati none ubu kuri biden na trump abanyamerika ngo byaje bite hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu ariko si impamya ko hari umunyamerika waba waragize gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri trump naho biden we kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni kandida abademokarate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo ku baturage badafite impungenge imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi ako ari ko kose by'umwihariko muri politiki igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze uretse ibyo kandi kandida perezida ntiyamamaza wenyine profesor andra gilepsi ni mwarimu wa siyanse za politiki muri emory university iri mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa visi perezida ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe perezida azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane perezida ronald reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri yari afite imyaka mirongo irindwi n'itatu niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya amerika yari ahanganye na walter mondale wo mu ishyaka ry'abademokarata uyu we yari afite imyaka mirongo itanu n'itandatu bamwe mu banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa reagan abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo reagan yabigize urwenya nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza kandi sinzigera nziza uwo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki Profesor Laura Moskeda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva abanyamerika ati ibihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima biteye isoni kubona hano muri leta zunze ubumwe za amerika bamwe atari ko babibona ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo cyane cyane muri ibi bihe bikomeye thomas kamirindi urakoze kudusubiza mu mateka y'iby'iyo myaka y'abagiye barashaka gutwara amerika akabino hariho duciye dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro yari diane ninahazwe na diyataha na enjeniyeri justin bari mu buhinga bw'ibyuma etienne karekezi yari aduhagarikiye yakoze twembi tubipfuriza